only of ife third wife toby come dey talk about come dey she dey give testimony say say she thank god say for her life say somebody be dey insult her say somebody like her say no go ever fit see man wey go marry her. Baby, baby, baby, baby, come on hello guys thank you for joining me in this video i greet you according to your time so guys it's on the topic about tobi tobi now the third wife of ooni of ife wey she just marry recently wey never reach one month we marry her so she can't come out on social media for her social media handle she can't share her testimony of how god did answer her prayer first of all she can't say this one a long time story Oh, long time story story back say she be the plan to she dey plan for this dis uh, uh, bridal model art uh, fit wey she wan make her friend come help her model say her friends come most of the people wey she don reach for them to come help her model that outfit fit come dey behave like say dem too dey busy so at the end she come decide to say no make she do this thing by herself say why will she do it by herself so finally one of her friend come dey help her make she she come okay no as she can't decide to do it oh. herself she can't say she can't decide to go for photo photo shoot so one of her friend wey come dey help her to facilitate the photo shoot say she because she we wan really make the shoot and the model of the bride to look like a a fairy tale wedding not knowing say her own wedding is on the way so she come dey say when she dey do this thing uh, they try to do everything she had to do to, for this her to market this her bridal act fit on the process now somebody contact her say say somebody like her with the art like they say he no sure say so any man go fit marry her so she can't see this kind of thing tire her say the team pay her very very well it touch her he e shock her He enter her bone marrow Now she come decide to pray to god say may god give her testimony wey be say it e go shock the whole world even this person waited her say she no sure say man go feel marry her say may god give her testimony to shock the whole world say actually she if you really pray say may god give her husband she only pray say may god give her testimony wey be say anybody wey hear am e go shock them to she could say if god then finally she come say she tell god say if god help her grant this her her testimony be say people hear they go dey shocked say wow e mean am e mean am e happen oh thank god for you if god grant her that kind of testimony say every sunday say she go come out she go dance for her social media handle say she go dance she go pray and she go really need to come and to testify what really actually happen in her life and how god take answer the prayer wey she pray now she come dey say she no dey actually tell people this thing because of say she wan push spirituality into them but say she just wan make people understand say it's it's written ask and it shall be given that actually say she she be no the way no say she fit tell for her life say she don ask god for this kind of favour and god finally grant am for her so she con try to encourage people. say whatever thing you're going through in life say make you always pray when you pray and ask god say god no dey sleep sure say god must surely answer you and give you whatever thing wey be say you dey ask from him now guys you know as she drop this on her social media handle there are so many comments rough rough rough comments wey be say people dey try to drop on the comment section reaction for me I like why are they dropping that kind of comment some say uh, say this kind of marriage na something wey be say she go give na testimony some say somebody like her say third marriage third being a third wife uh, uh, um, being a third wife say is nothing e bring her personality she be person wey be say she get uh, Uh, self-esteem say she for no go into third marriage so many people begin to talk you know uh, you know internet in is actually what she's looking for right so as she come update them na so they come dey give am two as the as the dey them for mind so many of them begin to talk so many trash but that is not where i'm going because that is not the issue the reason why i'm making this video now when she can write all those things you know there are some since where she marry uh, be married only of ife there's something wey be say people don't understand yes what she's saying is truth people might feel that her testimony why is she testifying let me tell you any anything you feel that some there are some things like as she marry only of ife na people feel they feel say that one na testimony being a dead wife What people know actually know say is a very big testimony because to you you do not know Ooni of Ife and you do not know her to her marry Ooni of Ife you do not know what she stand to get you do not know the kind of um, power she she she don turn to automatically she don become in fact automatic she don become a public figure me i no know her before you you no know her before but today people know her if she drop anything on her page boom isa collect people want to talk about it right now the business wey she dey do she no even need anybody to come model am to come like uh, to come bring uh, clients for her to buy no if she just drop off her page boom she go get clients that one dey certain so only that alone una no know wetin dey matters much for to her and for her to come out to come advise people to encourage people to say always ask that it shall be given unto you i no sure say that one na bad thing no be bad thing person take at least dey for just leave every other of her bad character aside. their den take the good advice wey she give them as she shall be give so when you are in trouble ask god believing that god will give it to you so what else why is people stressing themselves over it stressing themselves for for some wey be say una wan take paracetamol over somebody's else headache So for me, I just feel say she just tried to testify the goodness of the Lord upon her life. So for anybody we feel say no be goodness of God upon her life, we feel like saying her cause. It's up to them, but she to her is a blessing to her. So guys, feel free to share your thoughts with me in the comment section. I would like to end this video here. Thank you so much for watching and hopefully I will see you back in my next upload.